radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije mwese muduteze amatwi kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kabiri itariki ya mirongo ibiri itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani tangishaka ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha
aha ku byerekeye akazi naho twakora benshi baratwima ijambo ntibumva ingene twaba tugikora kuri bwa buhinga ngurukanabumenyi bita site benshi ntibu- ntibanabutahura uyu ni christian savye umwe mu banyamakuru bagumye mu burundi igihe amaradiyo menshi yugagwa iyo nkuru cyo kimwe n'ayavugwa hirya no hino ku isi harimo yerekeye ikibazo cy'ingenzi zihaze iyi bihugu bya buraya amasezerano y'amahoro mu ntambara iri mu gihugu cya siriya n'ayandi makuru mu karere k'ibiyaga binini turabashikiriza mu kanya gato kaze mwese duhere ku nkuru y'iterabwoba ku nzandiko zerekeye osama bin laden uwo n'uwari yahaye itegeko abagwanyi b'umugwi wa al qaeda kugira igitero kuri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'igihumbi- w'ibihumbi bibiri na rimwe eh, kigahitana abantu bagera ku bihumbi bitatu mu nzandiko ziwe zo kuraga bin laden yanditse ko yari afise amatungo angana hafi n'amamiliyoni mirongo ibiri n'icyenda z'amadolari y'amanyamerika agasaba ko igice kinini cyayo cyokoreshwa mu ntambara ntagatifu yo kurwanira ala iyo ntambara bita jihad kuri uno munsi wa kabiri leta zunze ubumwe za amerika yasohoye zimwe muri izo nzandiko ziri mu zishika ijana na cumi na zitatu zafatiwe mu rugo rwa bin laden ahitwa abotabab muri pakistan abasirikare b'abanyamerika b'abakomando nibo bazifashe igihe bamwica mu gitero bagize haciye imyaka itanu izo nzandiko zanditswe mu cyarabu zishigwa mu rurimi rw'icyongereza zibitswe ku biro vy'iperereza rya leta zunze ubumwe za amerika muri ivyo biro kandi ni naho habitswe ikindi gice cy'izo nzandiko zavuyemo amakuru yatangaje ko abasirikare ba amerika bakuye bin laden aho yari ari yinyegeje n'umugore wiwe abana biwe n'abandi bantu bo mu muryango wiwe leta zunze ubumwe za amerika imenyesha ko igiye gushyira ahabona izindi nzandiko za osama bin laden muri uyu mwaka inzandiko zitari nke nyinshi muri zo zanditswe na bin laden zanditswe na bin laden hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda n'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe zerekana ko bin laden yari afise imyaka mirongo itanu n'ine igihe yicwa izo zandiko kandi zivuga ko yagumana ubwoba bw'uko amerika izoteba ikamenya ahari ibibwiwe n'abantu ikoresha mu buryo bw'iperereza rigigwa mu mugwi w'abagwanyi ba al qaeda canke ikoresheje indege zitagira abadereva canke ikamenya ahari ikoresheje ubuhinga bwa none butuma bamenya aho ikintu canke umuntu uwo ari we wese aba ari umwanya uwo ari we wese kuri uno munsi wa kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryagabishije ibihugu vya buraya ko biri hafi yo kugwa mu ngorane zihambaye iryo shyirahamwe rivuga ko zigiye kubangamira ubuzima bwa misi yose bw'abanyagihugu abanyaburaya bonyene biteye kubera ama amaleta agenda ashiraho amategeko y'imipaka ariko ntibicarane ngo bavugane ikibazo cy'ingenzi zibandanya kwinjira akarere kabo adrian edwards umuvugizi w'ishami rya onu ajejwe kwitaho impunzi ku isi yavuze ko hafi abantu bagera ku bihumbi ijana na mirongo itatu bamaze kujabuka uruzi mediterane muri uyu mwaka benshi muri bo bakaba bamaze gushika mu gihugu cy'ubugiriki ico gitigiri cinjiye mu kiringo cy'amezi abiri kikaba kingana n'igitigiri cinjiye mu, mu kiringo cy'amezi atandatu mu mwaka uheze impunzi n'ingenzi zigera ku bihumbi mirongo ibiri na bane bakeneye gufashirizwa mu bugiriki kandi abagera ku bihumbi amajana umunani n'atanu bakaba bashizwe mu gace kamwe kari hafi y'umupaka w'igihugu cya macedonia ejo ku munsi wa mbere igipolisi cya macedonia cateye ivyuka bibaba mu maso y'izo mpunzi zariko zigerageza kujabuka umupaka bava mu Bubiri- mu bugiriki iryo tana mu mitwe rikaba ari irya nyuma riherutse kuba kuri abo bantu n'inzego z'umutekano ziriko zigerageza kwima inzira impunzi zigerageza kwinjira mu bihugu vya buraya baciye mu bihugu vyabo kuri uno munsi wa kabiri perezida wa siriya bashar al assad yavuze ko amasezerano yo guhagarika intambara imaze imyaka itanu mu gihugu ciwe atanga akizero mu kiganiro yahaye televiziyo y'abadagi perezida assad yavuze ko leta yiwe izokora ibyo isabwa ku ruhande rwayo kugira ayo masezerano ashike ku mugambi wayo umushikiranganji wa amerika jejwe imigenderanire n'amakungu john kerry yavuze ko iminsi iri imbere ari iminsi idasanzwe mu bijyanye n'ibikorwa byo guhagarika intambara iri mu gihugu cya siriya kerry yavuganye avuganye n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere i washington yavuganye nabo mu gihe hari hageze hamaze guhera iminsi ine y'ayo masezerano yo guhagarika ibitero bigigwa hagati y'abagwanyi bashyigikiye leta n'abatayishyigikiye ariko muri ayo masezerano ntiharimwo abagwanyi b'umugwi wa leta ya kisilamu islamic state n'abagwanyi b'umugwi ukorana na al qaeda witwa jabad al nursa muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini dr theoneste niyitegeka yigeze kuba kandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu yitabye sentare nkuru ya nyamabuye nyuma yaho aregeye umuyobozi w'ako gasho ko yuko nyanza afungiwe iyo sentare ya nyanza afungiwemwo yuko umuyobozi w'ako gasho yamufunze bitajyanye n'amategeko yabwiye umucamanza ko atadosi yafise ituma afungwa inkuru ya asumta kaboyi i kigali
dr theoneste niyitegeka afunzwe kuva mu ntangiriro z'umwaka wa bibiri n'umunani yakatiwe n'urukiko gacaca rw'ubujurire rwa gihuma mu murenge wa nyamabuye mu karere ka muhanga rumaze kumuhamya icyaha cya jenoside uyu muganga yongeye kuboneka nyuma y'imyaka irindwi afunzwe araregwa umuyobozi wa gereza ya nyanza kuba amufunze mu buryo bunyuranije n'amategeko iburanisha ryari riteganijwe kuri uyu wa kabiri ryageze hitabye dr niyitegeka n'umwunganizi we hari n'uhagarariye ubushinjacyaha uregwa ariwe muyobozi wa gereza ya nyanza niwe wenyine utitabye urukiko ku mpamvu yatanze ko mu rupapuro ruhamagaza umuburanyi amazina ye yanditswe uko atari dr nitegeka theoneste ndetse n'umwunganizi we babwira urukiko rw'ibanze rwa nyamabuye ko dosiye yatumye afungwa nta kintu kirimo mu nyandiko ijwi rya amerika rifitiye kopi igaragaza ko dr niyitegeka yandikiye komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg ariyo ibitse inyandiko zose zakoreshejwe n'inkiko gacaca yayisabaga dosiye yaciwe n'urukiko gacaca rw'umurenge wa gihuma umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yamusubije ko dosiye ye irimo impapuro ebyiri gusa ndetse nazo arazimwoherereza dr niyitegeka ahereye ko nta dosiye yuzuye afite yafashe icyemezo cyo kurega umuyobozi wa gereza ya nyanza ko amufunze mu buryo bunyuranije n'amategeko urukiko rwafashe umwanzuro ko uregwa kwe kongera gutumizwa noneho ku mazina ye nyakuri iburanisha ryimuriwe tariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatatu wungana dr nitegeka metre nkundiye jean yabwijwe rya amerika ko nyuma yo kuburana icyuko afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko bazaboneraho no gusubirishamo urubanza rwaciwe n'inkiko gacaca mu minsi ishize minisitiri w'ubutabera yaraherutse kubwirira abagize inteko ishinga amategeko ko ikibazo cyari cyarabonetse mu gihe gitambutse cy'abagore abagororwa bagera ku bihumbi birindwi bavugaga ko badafite dosiye zabo zuzuye ko ubu noneho icyo kibazo cyarangiye ko nta muntu n'umwe ufunze adafite dosiye yuzuye hari amadosiye abitse nabi basanga icyemezo kivuga ngo kanaka arafunzwe kitari muri dosiye ye habaga hari icyemezo ari nko muri ziriya manza za, za, za jenoside ahantu bacaga imanza za gacaca ugasanga hari uburyo bw'imyandikire itanoze bigasaba ko tugomba kujya muri senerije kureba mu madosiye ya original icyo uh, icyavuzwe icyo ari cyo ibyo bintu byose rero tubiteranyije mu rwanda hose byahindutse ibihumbi birindwi twiyemeza ubwo hari mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize bibiri na cumi na kane twiyemeza ko tugomba gukemura ibyo bibazo byose bikarangira magingo aya nta na kimwe dusigaranye byose twarabikemuye ibyasanzwe abantu eh, badakwiye ko bari mu- mu- mu mu magereza inzego zibishinzwe zarabarekuye ibyasanzwe ko ari ibyemezo biri uko biri na ba nyirabyo byarahujwe Dr Niyitegeka Theoneste amaze imyaka umunani afunze nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'ubufatanyacyaha muri jenoside yashinjwaga ko mu gihe cya jenoside akora mu bitaro bya kabgayi yaba yarashyiraga utumenyetso ku barwayi b'abatutsi bakaza kwicwa iki cyaha yahamijwe byo cyamuviriyemo gukatirwa igifungo cy'imyaka cumi n'itanu ibi byaha byose dogiteri nitegeka ntiyahwemye kubihakana akavuga ko yahimbiwe ibyaha ko afunze ku bibazo bya politike byatewe n'uko yavugaga ibitagenda muri leta uyu mugabo watangiye kwikorera ku giti cye kuva nyuma ya jenoside benshi batangiye kumumenya muri bihumbi bibiri na gatatu akubutse muri leta zunze ubumwe za amerika ubwo yatangazaga ko ashaka kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika nk'umukandida wigenga ariko kandidatire ye ntiyemewe na komisiyo y'amatora kubera ko hari ibyo asabwa atari yujuje asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo urakoze cyane yasumta kaboyi turacyari mu rwanda uno munsi niho hasomwa urubanza rwa jean habyarimana yahoze ayoboye umugambwe mrnd i kigali n'inkuru ya eric bagira ubusa byafashe byibura iminota cumi n'irindwi umucamanza asoma imyanzuro y'urubanza bwana habyarimana jean aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside yatangiye gusoma nta n'umwe uhagarariye impande zombi ziburana yavuze ko kubera iyo mpamvu bitari ngombwa gusoma imyanzuro uko yakabaye nyuma y'iminota icumi umucamanza asoma imyanzuro ku byaha bya jenoside aburana n'umushinjacyaha habyarimana nibwo yinjijwe mu cyumba cy'iburanisha aherekejwe n'umucungagereza araboneza yicara ku ntebe umucamanza yahereye ku nzitizi habyarimana jean wari ukuriye ishyaka emerenide muri perefegitura y'umujyi wa kigali ni inzitizi yagaragarije urukiko ko amaze imyaka makumyabiri afunze nta dosiye igaragaza impamvu afunzwe umucamanza yanzuye kuregwa yafunzwe icyo gihe cyose binyuranyije n'amategeko ariko ko nawe ubwe mu magambo ye yaricecekeye kugeza ubwo aburana mu mizi agatanga inzitizi ubushinjacyaha bumaze gusobanura ikirego cyabwo umucamanza yavuze ko nubwo hari inzitizi ko yafunzwe binyuranije n'amategeko uregwa atagaragaza uwamufunze ngo abe yakurikiranwa ku giti cye yavuze ko n'iyo izo nzitizi zigaragaye mu gihe uregwa akurikiranyweho ibyaha by'ubugome bitamubuza gufungwa bityo ko ibyo yasabaga byo kurekurwa igitaraganya atabyemererwa kubera ibyaha bya jenoside akurikiranyweho agaragaza ko yafunzwe mu myaka makumyabiri nta mpapuro zimufunga bwana habyarimana wari umukuru w'ishyaka emerenide muri perefegitura y'umujyi wa kigali yabwiye umucamanza ko hagati y'imyaka mirongo cyenda n'umunani n'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nta kintu na kimwe cyigeze gikorwa kuri we yagize ati nabaye nk'umuntu bafungiye mu nzu imfunguzo bakazita kuri iyi ngingo y'ifungwa rinyuranije n'amategeko mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu mu magereza yo mu rwanda habarurwaga abasaga ibihumbi birindwi bafunzwe batyo ubushinjacyaha burega jean habyarimana ibyaha bitatu kugenzura no kuyobora ibikorwa bya jenoside kurema umutwe w'abagizi ba nabi n'ubufatanyacyaha mu gutegura jenoside n'ibyaha bumurega ko yabikoze hagati y'imyaka ya mirongo cyenda na mirongo cyenda na kane buvuga ko yashyizeho umutwe w'interahamwe ahantu hatandukanye anazishishikariza kwica abatutsi muri kigali buvuga kandi ko yatangaga amategeko yo kwica abatutsi mu manama anashyiraho amabariyeri yicirwagaho abatutsi ibyo byaha byose aregwa arabihakana yiregura agejeje ku rukiko icyo yise ijambo ry'ibanze muri ryo habyarimana agira ati jenoside n'intambara byabaye nibyo byagize uruhare mu kumfunga mu buryo bunyuranije n'amategeko ati byashegeshe inzego za leta bituma ishyiraho inkiko gacaca zikorwamo n'abantu badasobanukiwe ngo zirangize akazi vuba ati kubera guhungabana kw'izo nzego byatumye bamwe barengana habyarimana avuga ko ibyaha byose ashinjwa bitariho avuga ko naho yari ahuriye n'interahamwe ko muri mrnd inzego zo hejuru zagiraga uburyo zikora ku buryo ngo nabo mu ishyaka ku masigiteri atari abazi ati ibyo byari ibikorwa byo hasi umwanzuro w'umucamanza yavuze ko yawushingiye ku buhamya bw'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha n'ibimenyetso bwamushyikirije yamuhamije ko yayoboye amanama atangiramo n'amategeko yo kwica abatutsi ku nterahamwe zo zari urubyiruko rwa emerenidi ishyaka ryari ku butegetsi muri jenoside umucamanza yahamije habyarimana kuba yarashyizeho bariyeri yicirwagaho abatutsi muri perefegitura y'umujyi wa kigali yavaga nyabugogo igera kuri apakope amaze gusuzuma ibikorwa byose umucamanza yashyikirijwe n'ubushinjacyaha yanzuye ko bigize ibyaha bya jenoside kandi kuregwa ntacyo agaragaza ko yakoze ngo abashe kuba yabikumira umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yavuze ko nubwo nta kigaragaza ko habyarimana yafashe igikoresho ngo yice abatutsi ubwe yatanze amabwiriza yashyizwe mu bikorwa yamuhamije ibyaha byose uko ari bitatu kugenzura no kuyobora ibikorwa bya jenoside kurema umutwe w'abagizi ba nabi n'icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gutegura jenoside umucamanza yahanishije habyarimana jean gufungwa burundu y'umwihariko amusonera amagarama y'urubanza kuko aburana afunze iki gihano cya burundu y'umwihariko n'ubusanzwe n'icy'ubushinjacyaha bwari bwasabiye uregwa buvuga ko ibyaha yakoze bigize impurirane mbonezamugambi ni igihano uregwa yahise ajuririra abagize umuryango wa habyarimana jean batemeye kuvugana n'itangazamakuru bagaragaye mu masura yijimye bagaragaza ko batishimiye imikirize y'urubanza habyarimana jean wari uhagarariye emerende muri perefegitura y'umujyi wa kigali ishyaka ryari ku butegetsi muri jenoside yafatiwe ku gisenyi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu uru rubanza rwe rwaburanishijwe mu mizi mu gihe kitarenze amasaha atatu igihe cy'ubujurire bwe nticyatangajwe eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali burakoze cyane eric bagiriwe ubusa turacyari mu rwanda umuryango w'ibihugu bigize akarere k'uburaruko corridor nord mu gifaransa wipfuza guha ubushobozi mu bene igihugu bwo gukura imigambi ikorerwa muri uwo muryango batarinze kwifashisha abahinga bava hanze y'ibyo bihugu ibyo ni bimwe mu biriko birigwa mu nama iriko irahuza uwo muryango mu gisagara cya kigali ikaba izomara iminsi ine iyo ngingo yihutirwa kandi itegerezwa gushyirwa mu ngiro ni inkuru ya tabita mukamusoni i kigali mu rwanda icyiyumviro cy'imigambi ikomakomeye ihuriwe ko n'ibihugu bine bigize akarere k'uburaruko icyo bita corridor nord mu gifaransa cyatanguriye mu nama y'abakuru b'ivyo bihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane icyo cyiyumviro caje kugira bafashanye hagati y'ivyo bihugu mu gushiraho imigambi iteza imbere ubutunzi gutyo iterambere riboneke mu maguru masha mu nama igira gatatu y'ivyo bihugu basanze icihutirwa ari ukubaka ubushobozi bw'abantu kugira iyo migambi ishigwe mu ngiro neza kuko basanga iyo migambi ikenera ubumenyi n'ubuhinga bwihariye bufise abanyamahanga abo nabo bagasaba uburyo bwinshi kandi iyo migambi izamaho mu kubaka ubwo bushobozi mu bantu ubushikiranganje butandukanye bwo muri ivyo bihugu bwagiye hamwe kugira bushobore kurungika ugwaruka kwiga kugira abahinga bave muri ivyo bihugu nyene muri ibi bihugu hagenda harimwo za kaminuza ngo zibishoboye nk'uko dr celestin ntivuguruzwa umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganje bw'indero mu rwanda abimenyesha uko bikorwa rero ubwo hatekerejwe gushyirwaho za centers of excellence cyangwa se za kaminuza zifite eh, ubushobozi bwihariye bwo kubaka ubwo bushobozi mu rwanda dufite ebyiri kaminuza y'u rwanda na kaneji meron university no mu bindi bihugu zirahari zose hamwe ni cumi na zirindwi hakaba hatekerezwa rero uburyo muri izo kaminuza cyangwa muri izo centers of excellence hajya hoherezwamo abantu kwiga ibintu byihariye byatuma iyo mishinga ishyirwa mu bikorwa imwe muri iyo migambi ikunze kubura abahinga ni nk'iyubakwa ry'ibarabara ricamwo gari ya moshi gucukura peteroli kwimba inzahabu gutwara indege no kuyikora n'ibindi muzi ko nk'ubu ngubu ibintu by'ikoranabuhanga no gutumanaho ari ibintu bikomeye ubwo rero dufite icyo twita common area of network aho itumanaho riba rihuriweho n'ibyo bihugu muzi ko muri iyi regiyo yacu bamaze iminsi bavuga ko hari aho bagiye no gutangira gucukura za peteroli ariko nta bahanga dufite bafite ubwo bumenyi muzi ibi bintu byo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro nabyo nta bahanga bafite ubumenyi bwihariye dufite cyane mubona ibintu bijyanye n'indege ikigamijwe rero ni ukugira ngo twubake ubushobozi muri izo domene zitandukanye amaze kuvuga noneho twihutisha iterambere cyane cyane ku mishinga ihuriweho n'ibihugu byo muhora wa ruguru abazokungukira muri iyi migambi ni urwaruka cyane cyane kandi ubwo bushobozi butegerezwa kubakwa vuba igihugu cy'u rwanda cyo kizovyungukiramo kuko ngo abanyarwanda basanzwe bafise umugambi wo kwigira bakoresheje ubutunzi kamere ubutunzi kamere nabwo ni umuntu nyezina cyane cyane ugwaruka ingenieur Luc Arikosi yaserukiye ishirahamwe ririko rirubaka gari ya moshi iri kwirubakwa aho bita Tororo mu gihugu cy'u Buganda avuga ko uyu mugambi wo kubaka ubushobozi mu bene igihugu bibi bihugu bigize akarere k'uburaruko corridor nord ari umugambi ngirakamaro kuri ibi bihugu byose no mu karere ati abandi bose bo mu tundi duce bice bazoca bavyungukiramwo kandi bizobabera akarorero agafatira nko ku bihugu biri muri Afrika y'ubuseruko co kimwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo to Zaire so that corridor you find that the nations have told you have interest in it uyu muryango ufise imigambi 17 uri kurategura kandi itegerezwa gushirwa mu ngiro mu gihe kitari kinini akarere k'uburaruko ico bita corridor nord mu gifaransa kagizwe n'ibihugu bine arivyo u Rwanda Uganda Kenya na Sudani y'Amajepfo i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
amakuru ku iradiyo ijwi ry'amerika arabandanya tuje mu burundi radiyo isanganiro imwe mu maradiyo yigenga abiri aheruka kuronka uruhusha rwo gusubira gusamirana yatanguye kumvikana mu gisagara cya bujumbura kuva kuri uno munsi wa kabiri umuyobozi mfatakibanza w'iyo radiyo isanganiro yizeza abakunzi b'iyo radiyo bo mu gihugu hagati ko bazoyumva mu minsi ya vuba evariste nziko banyanka adufitiye inkuru irambuye kuri uno wa mbere radiyo y'isanganiro yatanguye gusamirana mu gisagara ca bujumbura aho ni nyuma yaho iyo radiyo co kimwe na radiyo rema fm zugururiwe haraheze hafi indwi zibiri abanyagisagara bashima ko bagiye kuronka iyindi radiyo ishobora kuvuga ibibera mu gihugu uyu ni umwe muri abo asaba ko n'ayandi maradiyo atanasigaye yo kugururwa asaba abamenyeshamakuru ba radiyo isanganiro kudakorera ku gisure c'uwo ari we wese ajya amaradiyo nayo leta nayo yige neza ingene yo kugururwa kugira abarundi twebwe bene igihugu turahunge umuco mwiza cyane kubiko biraba mu gihugu cyacu ayo abamenyamakuru ndabasabye bakorere igihugu ntibakorere abanyapolitiki bavugisha ukuri tureme n'abari hanze baca bavuga uburundi ubu ni sawa tu- turagarutse tugarutse mu gihugu abamenyeshamakuru ba radiyo isanganiro mu kiringo c'amezi hafi icumi bagumye bandika amakuru yaca kungurukana bumenyi bamwe muri abo barakubaguwe batako barafungwa uwo bimenya ni umumenyeshamakuru blaise celestin ndiyo ku bwayo ubugira kabiri rero nafashwe ari tariki zitandatu z'ukwicumi na rimwe umwaka uheze aho nariko nkorera mu ntara ya bujumbura nari mfise mm, n'uruhusha bimwe bita ordre de mission rw'umuyobozi ngeze ahantu bita mu rukina niho nasanga abasirikare benshi bari mu ibarabara barampagarika mugabo aho nkiri umwana isubiye inyuma nari nabwiye musitanteri w'iyo komine twari duhejeje no guhura ndamubwira ivyo ngiye gukora ati nta ngorane hanyuma rero abo basirikare acambwira ati subira inyuma banyereka umukuru wabo uwo mukuru wabo rero icambabaje nuko umusirikare wo mu rwego rwo hejuru akimbonye yavuze ngo "Eh, nishavu n'akantu ati no gukuramwo ni mwebwe muri ko muratoba igihugu ndahamara amasaha hafi nk'abiri bantwaranya biraba umusirikare wo mu rwego rwo hejuru hamagara abantu ababwira yuko eh, jewe ntaba mu burundi mba hanze aravuga ibintu byinshi urumva muri make rantanze ku banyagihugu ababwira ko ari turi mu bagira bagarukana intambara abanyagihugu n'ishavu bagira bangirire nabi mugabo urongoye igipolisi aho hantu yaciye amwamira aramira n'abo banyagihugu ari ugusenga nari namaze gusenga nti nta kundi imana inyakire inyuma yaho rero urumva baca bavuga bati "Eh, tugutwaye mu iperereza icyo nashimiye ko mu iperereza ntawe ndi ugwara abamenyeshamakuru bagumye i bujumbura abababona babagirira impuwe bibaza ko bogirirwa nabi bazira ko amaradiyo bakorera yagirizwa ko yavugishije abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu christian savier ni umwe mu bamenyeshamakuru bariye umutima amenyo bakaguma ku kivi mu bihe bitari vyoroshe na gato ah ku vyerekeye akazi naho twakora benshi baratwima ijambo ntibumva ingene twoba tugikora kuri bwa buhinga ngurukanabumenyi bita site benshi ntibu- ntibanabutahura bagira bati iradiyo yasambutse mbega twiha ijambo gute bakumva umenga ahubwo eh, vyohava binabakwegera umuyobozi wa radiyo y'isanganiro yagize agahombo kanini kangana n'imiliyoni zirenga amajana atatu y'amarundi kubera ivyuma vyayo vyononywe n'abateye radiyo arashima ko iradiyo arongoye vy'imfatakibanza itanguye gusamirana ahumuriza abari mu gihugu hagati ko bitebe bitebuke nabo nyene bagiye kuyumva twatangura ingamba mu gisagara cya bujumbura ntibyatuvuye ko ni kubera kuva mu kwezi kwa kane itariki mirongo ine n'itandatu iradiyo nkuru y'igihugu yaraduciriye ibyuma byadutuma twumvikana hagati mu gihugu ubu turi ko turavugana n'umuyobozi wa radiyo na televiziyo by'igihugu kugira ngo batwugururire tubashe kumvikana hagati mu gihugu rero jeni nizera yuko n'uno munsi abishyizemo ushaka dushobora kumvikana nko ku mugoroba cyangwa naho ejo mu gitondo twashobora kumvikana tuzoguma twibutsa umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yagendeye radiyo isanganiro kuri uno wa kabiri kwirabira ingene ivy'iyo radiyo vyifashe umushikiranganji nestor wankumukunzi atera akamo abahora bafasha amaradiyo na cane cane yasambuwe gusubira kuyafasha kugira ngo asubire kunaguka ku kibazo c'andi maradiyo yigenga agera kuri atanu acugaye umushikiranganji ajejwe ivyo kumenyesha amakuru yishuye ko ico kibazo kiri mu minwe y'ubutungane umushikiranganji nestor wankumukunzi yanatembereye n'ayandi maradiyo atatu ariyo radiyo 10 radiyo mariya ni radiyo radiyo y'imico kama i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
mbere y'uko dusozereye ibiganiro byo kuri uno mugoroba reka tubahe incamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ku nzandiko zerekeye osama bin laden uwo wari yahaye itegeko abagwanyi b'umugwi wa al qaeda kugira igitero kuri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kigahitana abantu ibihumbi bitatu mu nzandiko ziwe zo kuraga bin laden yanditse ko yari afise amatungo angana hafi n'amamiliyoni mirongo ibiri n'icyenda z'amadolari y'amanyamerika agasaba ko igice kinini cyayo mafaranga yokoreshwa mu ntambara ntagatifu yo kurwanira Allah iyo ni intambara bita jihad kuri uno munsi wa kabiri leta zunze ubumwe za amerika yasohoye zimwe muri izo nzandiko ziri mu zishika ijana na cumi na zitatu zafashwe mu rugo rwiwe urugo rwa bin laden ahitwa abotabab muri pakistan abasirikare b'abanyamerika b'abakomando nibo bazifashe igihe bamwica mu gitero bagize haciye imyaka itanu izo nzandiko zanditswe mu carabu zishigwa mu rurimi rw'icyongereza zibitswe ku biro vy'iperereza rya leta zunze ubumwe za amerika muri ivyo biro kandi ni naho habitswe ikindi gice c'izo nzandiko zavuyemo amakuru yatangajwe ko abasirikare ba amerika bakuye bin laden aho yari yinyegeje n'umugore wiwe abana biwe n'abandi bantu bo mu muryango wiwe leta zunze ubumwe za amerika imenyesha ko igiye gushyira ahabona izindi nzandiko za osama bin laden muri uyu mwaka kandi naho twabwiye ko kuri uno munsi wa kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu onu yagabishije ibihugu bya buraya ko biri hafi yo kugwa mu ngorane zihambaye cyane iryo shyirahamwe rivuga ko zigiye kuba zigiye kubandanya yuko ibihugu byo mu buraya murantunga bigiye kubangamirwa cyane ku buzima bwa minsi yose bw'abanyagihugu babo kubera ari ingorane bonyine biteye kubera amaleta agenda ashyiraho amategeko y'imipaka ariko ntibicare ngo bavugane ikibazo cy'ingenzi zibandanye kwinjira ako karere kabo adrian edward umuvugizi w'ishami rya onu rijejwe kwitaho impunzi ku isi yavuze ko hafi abantu ibihumbi ijana na mirongo itatu bamaze kuja bukuruzi mediterane muri uyu mwaka benshi muri bo bakaba bamaze gushika mu gihugu cy'ubugiriki ico gitigiri cinjiye muri mu kiringo c'amezi abiri gusa kandi kikaba kingana n'ikiringo c'abantu binjiye mu karere k'ibihugu vya buraya mu kiringo c'amezi atandatu mu mwaka uheze nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika aho ni naho duheraheje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri uno mugoroba tuboneyeho akandi kanya ko gushimira uwadufashije mu buhinga bw'ibyuma ni peter handley turashimiye kandi na fatuma kararari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka turabashimiye ko namwe duteze amatwi mugira umugoroba mwiza imana ibahezagira
This program has come to you from the Voice of America, Washington.